hejuru y'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya tukaba turi igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa cumi na kabiri muri bibiri na cumi n'indwi itariki abemera yezu kristo nk'umwami n'umukiza wabo bibuka itariki y'amavuko yiwe mu nkundi rero ndayifurize noheli nziza aho muri hose kandi ndanabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro cuno munsi kikaza kuba gishimikiye kukungene mwe mutwumva muri ko muhimbaza noheli ijya nino mu mpera yacu turaza kubaha akanya ko kuyifurizanya aho mushobora kumva rero iradiyo ijwi rya amerika ni kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabifurize noheli nziza ikiganiro cacu tugihere mu gihugu c'u rwanda neza na neza ku kamonyi ni mu ntara y'amajepfo aho turi kumwe na mugenzi wacu yohike bagira ubusa nyarukiyeho kuraba uko noheli iriko irahimbazwa erike noheli nziza
noheli nziza nawe diane aho uherereye hari umwuka nyabaki
Ah, aho maze kuva ku kamonyi mu majyepfo ni mu murenge wa runda urabona ko ah, umwuka ntabwo wavuga ngo ntusanzwe wenda kubera ko ari kuri noheli urabona ko ni ibisanzwe wenda ha- biragenda biterwa n'icyiciro cy'ubudehe cyangwa se icyiciro cy'ubushobozi buri muntu arimo ariko mm, urabona ko ni ibisanzwe haba mu nsengero kwa kundi washoboraga kubona wenda abantu yambaye imyenda ubu hari abantu baba baraguze utwenda dushya akavuga ati reka mbikire noheli urabona ko ni ibisanzwe gusa nanone abo nagiye mvugana nabo aho ngaho ku kamonyi bagiye ba- nagiye mpura nabo bavuye gusenga urabona ko nubwo yaba afite ubwo bushobozi buke azirikanye ko umunsi wa noheli hari icyo umubwiye kuba wemera batyo bakavuga bati "Ah, umwana yezu yavutse muri uko kuvuka rero icyo dusabwa mbere na mbere ni urukundo nagiye rero njyara wenda nko mu miryango uretse n'aho ngaho ku kiliziya cy'abakatolike ukabona ko ah, bagiye bategura mu buryo butandukanye ukasanga wenda niba abanyarwanda ikimenyerewe cyane nagiye nsanga cyagiye kiba ikita rusange ikintu bita ikiribwa cy'inyama cyitaweho cyane Mm.
bagiye n'ahantu bazi bagiraga nkasanga imirongo iracyari miremire ugasanga nyine ni ikintu ubona ko bashatse kugira nk'umwihariko ariko nanone hari abandi bantu ku ruhande nk'uko nkubwira ko bidashyushye cyane ugereranyije n'indi minsi Mm.
bavuga ko ku kibazo cy'ubushobozi hari n'abo hasanze abafundi barenga muri batanu bari kubaka bakavuga bati ubundi wishimira noheli kubera ko ahari ukomeza rero twe twahisemo kuza kubaka kubera izo mpamvu z'uko nta bushobozi iyo usaba tu- dufite ubushobozi twagombaga kubireka tukazakora n'ikindi gihe nakubwira ko muri rusange aho ku kamonyi nicyo nabashije kuhabona Mhm. hamaga eric ejo aho wiriwe uratembera kigali wari watubwiye ko uriko uraraba n'uko vyifashe wasanze bimeze gute mu gisagara ca kigali
Ah, kigali nayo urabona ko uh, uh, kigali nayo urabona ko ntabwo bitandukanye cyane ugereranije n'ibindi bihe urabona ko yaba ibintu by'ibitako abantu bajyaga bagira ibirugu bi- biragaragara ko byagabanutse cyane ugereranije n'ibindi bihe waganira n'abantu rero bakavuga bati amafaranga ntayo Mhm.
amafaranga ntayo ariko ah, wenda nka nijoro nta- naje no kugera ahantu hamenyerewe nk'intuza burya ah, twa mayibobo twa twana two mu muhanda byari nka saa saba naje guhura nabo kugira ngo ahantu baba bari baba ari hahandi bavuga bati byanze bikunze abakire bari busagure ibiryo tubirye kugera saa saba rero bavuga ngo baracyategereje ibiryo nabyo uba wumva ko ha- ha- ushobora kubihuriza aho ngaho wenda uretse ibyo ngibyo ikindi kintu umuntu yavuga kidasanzwe muri iyi minsi ya noheli cyangwa se iyi minsi mikuru yari isoza umwaka ari n'itangira undi mushya urabona ko igipolisi ndetse n'igisirikare cyakajeje umutekano kubera ko hamaze iminsi havugwa ibikorwa by'urugomo nijoro bagabona ufite telefone nziza cyangwa se mashine laputopu cyangwa se mudasobwa bakaba bagutega ibyo rero ntabwo kugeza ubu ngubu biraba nk'aho ngaho i kigali naho navuganaga na za mayibobo wabonaga ko ari benshi cyane ubutumwa bw'igipolisi cy'u rwanda rero buributsa ko abanyarwanda bagenda mu muhanda bagomba kwizihiza iminsi mikuru ariko noneho bakazirikana ko amategeko agomba kubahirizwa utwari cyane nk'abashoferi bakirinda kuba yatwara imodoka anywa inzoga cyangwa se atubahiriza amategeko uko ari urakoze cyane rwose eric reka nongere ndakwifurize noheli nziza hama turaza gusubira amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo uze gushobora kutwumvisha mu majwi ibyo mwavuganye bakubwiye
urakoze nawe diane kandi nawe ukomeze ugire noheli nziza urakoze cyane rwose tukiri mu gihugu cy'u rwanda mugenzi wacu desire hatunga imana nawe yanyarukiye mu ikambi ya mahama turi kumwe kuri telefone desire noheli nziza ngaho mu ikambi ya mahama
ndakwifuje noheli nziza diane yego impunzi mwasanze ngaho i mahama mwavuganye wabonye bari bakeye bahimbaje gute noheli
ego uno munsi kuno munsi mukuru wa noheli impunzi zo mu ikambi ya mahama zari zitabiriye ari nyinshi cyane rwose mu isengero nshasha ya katolika bariko bariyubakira bo nyene bafashijwe na dioseze ya kibungo hanyuma bakaba baje ari abantu benshi cyane bashajije abana batoyi abakuze abataba n'abakecuru bambaye neza bateye mu maso mbere ari umuntu mushasha ntiyomenya ko ari impunzi kuko atana kimwe cyabyerekana hanyuma ikintu gusa gikomeye uno munsi nuko padiri yasavye ati aba cyane cyane abigemeye n'abake abakenyezi abasaba ati gukorora inda kibindahiro kuko ati iyo bikira mariya aza gukorora inda umucunguzi yezu ntere kuvukira kuri iyi si kandi akaba yakigiye abantu benshi akaba yasabye ashimitse rero yuko ikibazo cyo gukorora inda kigira indahiro hanyuma nk'uko jyane byagenze uno munsi byari ibintu by'ibirori bikomeye cyane kuko habatijwe n'abana barenga ijana babatijwe muri iryo sengero rishasha abantu bakaba bariko baravuga bati ni ibintu byiza cyane kubona dusengera mu isengero nshasha twiyubakiye kandi bukaba ari ubwo bwa mbere bibaye kuva bashika ngaho imahama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ego desire ntaguciriyemo ukivuga ko ico kibazo cyo kuvanamo inda gukorora inda mugenzi wacu asumta akabo yamaze kudutangariza yuko abepiskopi ngaho mu gihugu c'u rwanda nabo basoye itangazo aho bavuga yuko ico caha batacu cihanganira bitera ibyatsi turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko none hari n'inkuru twabonye ijya nino bavuga ko abana bagera ku ijana babatijwe ngaho bose ni abavukiye muri iyo kambi nimba abo bagera ku ijana babatijwe
ego ugiye kureba diane abana batijwe bose barabana ngira nta n'umwe yashikana n'umwaka barabana batoyi cyane ubona bakiri inzoya ni abana bavukiye mu ikambi ya mahama kandi si wa mbere gusa kuko tubagije hirya no hino mu bantu muri bamwe bamwe bagizwe komite y'impunzi ngaha i mahama batubwiye yuko havuka abana bari hagati baba bashika hafi ijana ku kwezi bikumvikana rero yuko kubona haboneka abarenga ijana babatizwa ata gitangaro kirimwo abavyeyi bahungiye mu ikambi ya mahama barabandanije barondoka abana baravuka abana rero babatijwe bose nabavukiye mu ikambi ya mahama nta n'umwe yarimwo ahubwo mbere ngira nta n'umwe yarenza n'umwaka yego urakoze cyane rwose desire hatunga imana nongere ndakwifurize noheli nziza hama nawe turongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo ubandanye utubwira iby'uko babandanije bahimbaza umunsi mukuru wa noheli ngaho onye mu ikambi ya mahama murakoze tuve imahama duce dukubitira mu ntara ya gitega ni mu gihugu c'u Burundi aho uno munsi utabaye mwero ku badandaza bo muri iyo ntara nk'uko vyahora mu yindi myaka umumenyesha makuru wacu igitega Fidel Antoine Sabimana arabitubwira muri ino nkuru kuri uyu munsi w'imana ushiro wa noheli mu masaha yo ku muhingamo eka no mu gatondo ka noheli twaciye mu isoko rikuru rya gitega kuraba uko ibintu vyifashe aha turi mu isoko rikuru rya gitega ahadandarizwa impuzu n'ibirato ababidandaza bagabanije ibiciro abakiriya ni benshi baza kuraba ariko abagura nibo bake abadandaza bakorera muri ico kibanza kuri mikoro y'ijwi rya amerika baravuga uko babibona imyambaro ibiri kuva n'akaza ava mu gitondo abakiriya bari muri solde usangira yahetse
yari ibirata ya nyene nabavuga iradi
hajya haruguru hariyo solde ya kirabo y'ibihumbi ndwindwi harimo iby'ibihumbi icumi hari iby'ibihumbi umunani tutamuhe umupira amazu tuja gusenga hama tuva gusenga co tuja gutaha muhira turyama jemo n'abarakenye ntibagura oya twe ntituzibakoye urabona hari ugenda asuma bapfa kwisamaza gusa ruya nta baza nta siduhari amahera adahari siduhari ibintu bizimvye
nta n'umwe ndabona kure ngira hari ubukene uretse ko mbona atayo naciye nca nibaza yuko abantu bakinye kubera nta banshore nkaya no mu minsi heze ntihari ico nsikirenga Eh, twebwe ukuntu tuba turabibona ngaha ntitwoga ngo tube turidoga cyane turabona abantu bake bake baraza bisa biba yabaye ntitujya tuvuga ngo ni umurengera ngo bareko baragura oya ni ibisanzwe Eh, ku buryo bu- bu- bubayabaye jewe kuri cyo ikintu novuga sinovuga ngo ni- ni ubukene cyangwa ngo ni ibintu byaduze cyangwa iki gusa abantu nyine ubu ntibariko baragura nk'uko twari tubyiteze mu minsi yahera reka nta bakiriya twigeze turonka abanyagihugu barakenya barakenya hari amahera ahari nta mahera ahari none ntabo tubona tubona mu minsi heze muga byarafumba tuvuye ahadandarizwa ivyambagwa twunguruye ija ahadandarizwa inyama abantu muri ko muri samara abantu muri samara turagiye kandi banira cumi na bitanu ikiro aha ni mu kibanza gikoreramwo abayangayanga mu isoko rikuru rya gitega ikiro c'inyama kigwa hagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi icenda bivanye n'aho bagukebeye bamwe baragura abandi baraza bagaca bigira Buri nyama sha wahembwe. Wahembwe. Buri nyama.
iyo nyama si yo iyo si yo
jewe nari nzi ko ino munsi ariho ziba ziri ndabihebye oya mama nje kugura agaceri nyene hama ntahe ntaho nta n'inyama nimwe mbona ngahishimishije jewe ko ndagayinya bagende mwe abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko uwo munsi mukuru ushitse ari mu bukene ntangere abo banyagihugu babandanya bamenyesha ko bamwe bose amazwa n'iminsi mikuru bashobora kubura uburyo bwo kurungika abana ku mashuri mu gice cya kabiri c'umwaka w'ishuri ni nako kamo abajejwe intwaro mu ntara ya gitega bahimiriza kugira ngo abanyagihugu ntibasesagire utwabo bigina iminsi mikuru igitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
kaze yesu kaze ni byiza haleluya shemeza music welcomes you
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi bacu twongere tubifurize noheli nziza aho muherereye haba mu makambi haba mu ntara z'u rwanda canke mu ntara zigize igihugu c'u burundi noheli nziza twibaza yuko muriko murayihimbaza neza twibaza yuko muriko muyibamwo amahoro ni kakanya rero tubahaye ko guca mwipfurizanya noheli nziza biciye ku mirongo ya telefone yacu uwa mbere dufise akaba ari teofila teofila noheli nziza aho uherereye kuri twese Mhm. uherereye amajahe ga teofile we
mbereye mu mujyi wa musanze mu muji wa mu musanze gihugu cy'u rwanda Eh, mwahimbaje gute ngaho mu muji wa musanze
tumeze neza rwose Eh, ukaca wifuziriza noheli nziza bande uno munsi
ndifuriza noheli nziza Eh, papa mugisha na mama mugisha bari i kigali ku kimisagara ndifuriza noheli nziza abakirisito dusenga na kuri adeperi mu kumuhoza ndifuriza noheli nziza abavandimwe banjye bari ku rwesero ibyumba nabo tubana hano muri musanze urakoze cyane rwose ngira ngo ubutumwa burabashikiriye murakoze cyane namwe ugire noheli nziza ngaho mu gihugu cy'u rwanda yego namwe mugire noheli nziza
akaririmbo ni harijoro ka shemeza music mu gihugu c'u burundi turabandanya tubatahiriza abanyu mu kubifuriza um- noheli nziza
murakoze cyane
turafise kandi na bosco ku murongo bosco ikaze ku ijwi rya amerika na noheli nziza
murakoze cyane ijwi rya amerika ndi bosco ndi mu ntara ya muyinga aho witwa imugano mu ntara ya muyinga nibaza ko noheli muri ko murahimbaza neza nimba agaceri karabonetse nk'uko vyahora
bimeze neza rwo turagerageza umwe wese yiyungunganije umutwe afite Ego hano mwagiye mugano turanezerewe cyane eh, mwagiye gusenga
Eh, cyane cyane abakristo bagiye gusenga guhimbaza noheli nk'umunsi mukuru ba- basanzwe bemera eh,
yego nuko rero ugaca wifuriza noheli nde uno munsi ga bosco
Eh, uyu munsi ndifuriza noheli nziza abo twakoranye muri tanzania mu ikambi ya rukora abo twabana nongeye nifuzire noheli nziza ababyeyi banje bari mu gihugu cy'ubugande nongeye nifurize noheli nziza ababanyi banjye tubana hano i mugano nongeye nifurize noheli nziza aho dukorana akazi ko kwigisha mu mu giteranyi n'abana banjye n'umugore wanjye bose ndabifurije noheli nziza uyu munsi urakoze natwe reka tukwifurize noheli nziza ah, bosco ngaho onye imuyinga
murakoze murakoze cyane ego ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe akanya twabahaye nako kwifurizanya noheli nziza mukanatubwira nuko muri ko murayihimbaza aho muri hatandukanye
ari joro ryatowe intumwa z'uhoraho zaje kubarira ubwere n'ibyabonetse mu gihugu umwami yesu avutse
turafise kandi na jacques ku murongo jacques ikaze ku ijwi ry'amerika na noheli nziza aho uherereye
Ah, twese twese Mhm, uri kwihimbaza gute
Ah, tuyimbaririza- tuyimbaririza mu miryango turimo n'imiryango turafungura bisanzwe Eh, ni hehe aho muri ko murahimbariza
Ah, mu ntara y'amakamba i burundi mu ntara y'amakamba ya nyanzarake nyanza lake amafi yarabonetse uno mwaka
Eh, ni buke buke ikiyaga kibandanya cimvura ni buke buke Eh, nuko ukaca ka- uko kwifuriza noheli nde uno munsi ga jacques
Ah, nashaka kwipfuriza noheli nziza ku bavyeyi banje Mhm,
kwa baringa basanzwe babanganye nyanzarake mhm,
Ah, nashaka kwipfuriza noheli nziza abo tuvukana mhm.
aho witwa zebede ari muri amerika Mhm.
nashaka kwipfuriza n'umudamu wiwe emerance n'abana biwe nashaka kwipfuriza nawe nziza aho tuvukana bari bujumbura ejide nashaka kwipfuriza aho tuvukana bose iyo baherereye hose mu mihinga itandukanye ego
harimo claude Mhm,
emmanuel mhm.
ah, jean de dieu ndesaba murakoze cyane rwose mm, jacques ngaho nyanza lake makamba abanyamakamba murazi ko turafise ku mutima ijwi ry'amerika Eh.
turabifurije noheli nziza
namwe mugire nawe nziza nuko
murakoze urakoze gushima
sawa
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda akaririmbo ni dore inyange ni akaririmbo ka coral saint dominique i bujumbura mu burundi kari mu rukurikirane rushasha rw'indirimbo nyinshi basohoye urwo rukurikirane rukaba rwita- rwitwa nimugire amahoro ya kristo turabandanya tubatahiriza abanyu tukaba dufise na habyarimana ku murongo habyarimana ikaze ku ijwi ry'amerika kandi na noheli nziza
nawewe Mhm, uhereye amajahe ga habyarimana
ibujumbura i bujumbura amajahe neza na neza
neza na neza ni ngaha kuri bonoto kuri bonoto Mhm, ngahimbaje gute noheli ngaha i bujumbura
Basha, ni neza cyane rwose abantu baranezerewe cyane Eh.
gusa ubukene bwonye ego ubukene nta kundi umuntu aca asangira duka afise nabo bari kumwe Eh, dukihanira Yego.
bankana
ego nibyo nibyo ni uko habyarimana Yego.
ugashaka ko uno munsi duca tukwifuriza duca tugufasha kwifuriza noheli nziza abandi
nashaka gutasha mama wanjye ari ngozi ego muri komine ngozi umutumba tamugani aha
batoyi banje bose na mutoyi wanjye ari kumusaga nabo dukorana muri aroma bose ndabataye bose ukabifuriza iki uno munsi wa noheli
ibyo noheli nziza bayirande n'utugire n'umwaka mushasha naho tutarawushika urakoze nawe uzuge ntu- ntukuge Mhm.
ego namwe abakiriya noheli nziza urakoze cyane rwose turafise kandi kandi byatumye biradushimisha rwose urakoze cyane rwose habyarimana
ego namwe murakoze Mhm. tukaba dufise kandi na hussein ku murongo hussein ikaze ku ijwi ry'amerika na noheli nziza
hano kiyitangiye kuri twese aha uhereye amajega hussein
yewe ndi muri tanzania Mhm.
mu ntara ya shinyanga tanzania mu ntara yande
shinyanga shinyanga muri ko muhimbaza gute noheli ngaho tanzania ga hussein
ngo narakanyamuneza n'akamwemwe kenshi abantu bararyoheye cyane Eh, ku bukene bwo ariko nkundire use ndakugore uduze ijwi muhinga bw'ivyuma korambara ariko amajwi ashikayo bigoranye no kuvuga ko n'abatwumva bica bigenda gutyo nyene
Eh, Mhm.
niko ndavuga ta
ya bari kuyimba noheli abantu bameze neza bararyohewe cyane gusa hariho ubukene ubwo bwugarije abanyagihugu eh
Eh, reka twifurize abumva ijwi rya amerika bagumye bagarukana ico kibazo c'ubukene ko muri bibiri na cumi n'umunani coba ikibazo kitavugwa cane ku isi yose
eh, ikibazo usanga biterwa gusa n'ihindagurika ry'ibihe ndomana usanga nyine
Mm.
ubukene butera abanyagihugu Mm. none gahuse wenda umva uvuga ikirundi ukaba uba muri tanzania ugereranije ingene noheli ihimbazwa ngaho nuko yahimbazwa mu burundi igihe wari uhari byari bimeze gute ubona ari co kimwe canke
yani bahimbaze noheli uku Mm.
biratandukanye n'uko bayihimbaza hariya kubera ino noheli bayihimbaza iminsi itatu bikurikirana Eh,
ubu batagura kuyihimbaza uno munsi eh, ibyo kuwa kabiri bayihimbaze no kuwa gatatu bayihimbaze eh.
yani usanga itandukanye na hariya kubera usanga ino ababyeyi bariyaranja ugasanga abana barabaha amahera yo kuryoherwa aha yani usanga ari akanyamuneza kenshi cyane natwe dukora urudandaza usanga bigenda neza ntitwigaho Mm.
Eh, nuko kureke rero twi- wifurize noheli nziza awuse ku mutima
reka uwa mbere mpere kwifuriza noheli ni papa kandi ruhushya peranse Mhm.
akaba ari muri komine tangara aho bita umusenyi mu ntara ya ngozi Mm.
na mama yitwa nibogora agnesi nawe nyine akaba ari ngaho mu ntara ya ngozi muri komine tangara gisenyi Mhm.
reka nifurize noheli bashikange bose tuvukana na- na bene wa na mwene wacu ari bujumbura Mhm.
reka nifurize umuryango wa sokuru aho bwa perekimasi Mhm.
harimo patrice Mhm.
n'abana babo bose ndababwira ati noheli bayige ntibajye urakoze cyane rwose nawe we hiseni ngaho muri tanzania noheli nziza
nkaba ndabifuriza ko bogira umwaka mushyashya wa bibiri n'umunani urako wa bibiri na cumi n'umunani
wa bibiri na cumi n'umunani sinabona urakoze cyane nagiye n'abanyamakuru bakora ku ijwi rya amerika nkaba ndabashimiye cyane ku cyigoro mugira ko tuba hafi twebwe tutari hafi y'imiryango yacu Eh, urakoze cyane ubutumwa bwawe ndabushikanira bagenzi banje bose turi kumwe
aya nama Mhm, tunakutakia siku njema niko muca muvuga ngaho muri tanzania
nk'uko sema tunawatakia krismasi njema Ah, asante sana urakoze cyane rwose hussein Ah, aya namwe murakoze cyane ego
Shyira mu kango dusemerere tujye hamwe twese tuyige wanyuma twakiriye mu kiganiro iwanyu mu ntara ni richard mu gihugu cy'u rwanda richard noel nziza nikaze ku ijwi rya amerika Mhm. kuko dusigaranye umwanya muto cyane uduge ku ijambo yifurize noel aba ufise ku mutima
Ah, nanjye nashaka kwifuriza noheli nziza abantu bari mu bundi bose njyewe ndi mu rwanda mu nta- mu ntara burasirazuba ikirehe mu nkambi ya mahama Eh.
umurundi aha
nashaka kwifuriza noheli nziza data wacu yasigaye mu- badata bacu bose basigaye mu burundi Mhm.
na papa na mama bari ngaha turi kumwe na bene wacu batoyi banjye bose turi kumwe ngaha urakoze cyane rwose ubwire noheli nziza ngaho mu rwanda richard natwe nyene n'abagenzi banje bose tubanzi ku izina rya rishari nyereka intwari Urakoze Noheli nziza, cane.
kamushya muhire urakoze cyane ubwire noheli nziza nawe Eh, kuri twese Mhm.
abayikunda bakayikundira abanamba ntacyo bazobura rimwe na rimwe tuti gloria imanini naze mw'ijuru dushinga intare
nuko rero nshuti bakunze akabino ga duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwe mwatwumviriza mwakenuye cyane abo twashoboye kuyaga mwakoze abataronse umwanya tubijeje yuko saa kumi mu kiganiro muri isanga muza kwisanzura mukongera mukifurizanya noheli nziza muzaba muri kumwe na mugenzi wanje ejo ni mukankusi yamaze gushika kugira ngo akibategurire diane nahazwe nanje nari kuri mikro hamwe na makibile ya bero na ingenieur jo twifatikanije na bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda rurategura amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda twongere twifurize noheli nziza tubasigiye kano karirimbo